mwandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro vyanogenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi muri bibiri na cumi n'umunani mwumva ku mirongo migufi ya short waves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi kandi no kubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jewe diana ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza guhava akurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangire ijambo amakuru tubafitiye tuyahere mu burundi aho kuri uno wa mungu imyaka mirongo itanu n'itandatu irumanye igihugu cikukiye umugambwe iprona warondeye intaha yo kwikukira bemeza ko uburundi bwikukiye naho hari akagihazi ni mu gihe muri sawa nyafrode buho babona ko hikukiye akarwi k'abantu bake inkuru irambuye numenyesha amakuru w'ijwi rya amerika ibujumbura raymond zimana umugambwe w'abadasigana iprona ari nawo warondeye iyo ntayo yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na kabiri baremeza ko uburundi bwikukiye aberi gashasi afatira ko igihugu c'uburundi kirongowe n'abarundi atari abanyamahanga icyo dushima ni uko uburundi bwikukiye uburundi burafise izina mu makungu abarundi ntibatunganya ibijyanye n'intwaro y'igihugu turemeza neza ko ubu ibijyanye n'igihugu bitunganywa nabi n'abenegihugu ubu twarinjiye mu ntwaro ya demokarasi aho abarundi bitorera abarongora ibyo nivyo kwa gasore yifuza igisigaye ni uko aba batsinze amatora bogerageza gutwarira bose muri make twavuga ko intahe twarondeye ihari ariko uko umuganwa atari umuganwa yavyifuza haracara agahato muri sawa nyafurode bo bose uko babibona uyu mugambwe wemeza ko abarundi batarikukira koko leonsi ngendakumana cegera curongo uyu mugambwe avuga ko hikukiye akagwi k'abantu bakeyi mu gihe isinzi ry'abarundi babayeho nabi kandi batidegemvya mu gihugu cabo ubukene turimwo inzara ihari ubushomeri burimwo uba twarikukiye gute nta ntayo kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiriza ivy'igihugu tuguma tuvuga ngo n'abakoroni n'abakoroni n'abakoroni n'abakoroni kandi bakaba bakibaho ni uko barya abantu badafatanye mu nda bamwe bakicwa abandi bagafungwa abandi bakangazwa tukirwa dutozwa amahera ku ngubwa kumwe abakoroni bahora birirwa batozwa amagi n'inkovu bahora bakora ikiboko bakora inkovu ku numva novuga ko bikukiye ntandahe rero kwikukira irahangama yamara akazi gatoyi tubona kubera karikukiye muri uyu mugambwe babona ko intayi y'ukwikukira izoshinga imizi mu gihugu c'uburundi mu gihe agateka k'abanyagihugu mu butandukane bwabo kubahirijwe ica mbere twokorwa ni uko twubahana ubudasa bwana ntihagire umuntu asubira kuzira ivyiyumviro vyiwe ntihagire umuntu asubira kuzira ubwoko bwiwe ntihagire umuntu asubira kuzira igitsina ciwe ntihagire umuntu asubira kuzira idini ryiwe ntihagire umuntu asubira kuzira ko akenye aho niho honyene tuzovuga tuti turangana imbere y'amategeko twese twarikuka itunga ry'igihugu ryose abikanwa ku buryo rishikira abanyagihugu hasi mu mugambwe wa gasore umugambwe w'abadasigana iprona naho bemeza ko uburundi bwikukiye nabo hari ivyo babona vyokorwa kugira iyo ntayo itsimbatazwa tsimbatazwa intwaro ibereye abarongoye igihugu bakagerageza gutuza ba kaboko gutuza igiturire bakagerageza kubahiriza iyo ntahe mu gutunganya neza amatungo y'igihugu iyi nzara iri mu gihugu ikagerageza ikagwanywa tugasaba ko abarundi mu mutandukane bwabo nko kwa gasore yari yabigerageje ubu bumwe tumaze gushikako bugatsimbatazwa maze abarongoye ngo igihugu bagakomeza n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu muri ico gihe intahe twaraniye ntaco tubuza idatsimbatara intahe y'ukwikukira yabonetse ku wa mbere ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri irondowe n'umuganwa rodoviko gwa gasore uyu nawe akaba yagandaguwe kwigenekerezo ya cumi na gatatu kwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na rimwe atabonye ico yaharaniye mu gihe uyu munsi mukuru ku gihugu c'uburundi wohimbajwe ku munsi w'imana uyu munsi uzoca uhimbazwa ku munsi wa mbere igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'indwi mu gihugu cose kuko uyu munsi w'imana usanzwe ari uw'akaruhuko ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika rwanda naho inyuma y'imyaka irenga itatu imigenderanire hagati ya kigali na bujumbura itifashe neza abanyagihugu b'abadandaza baba mu micungararo y'umupaka wa ruhwa ni mu burengerazuba bw'u rwanda bemeza ko agahombo ari kanini imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi ni ukuvuga uburundi n'u rwanda zidacana uwaka ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugera yewe no ku bacuruzi bato baturiye imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bike bagana amasoko ari hafi y'imipaka y'ibihugu byombi igitabo bitewe n'ukuntu nyine hari igihe nk'urugero iyo cyuzuye neza bashobora kuguhereza nk'amafaranga ibihumbi bibiri rimwe na rimwe ariko hari igihe w'icyatanu bitewe n'uko nyine isoko ryagenze uwo munsi ntabwo buri munsi nyine ariko nyine bahora baguhereza aha ni mu isoko rya bugarama riri ku birometero bitarenze bitatu uvuye ku mupaka wa ruhwa uhuza u rwanda n'uburundi mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda turi neza ahacururizwa imbuto ni ku munsi w'isoko ariko biragoye kuba wabona umucuruzi waturutse i burundi aje kuremera isoko ku bacuruzi b'abanyarwanda ho umupaka urasa n'ufunze twebwe dukurikije uko tubibona tubona hasa n'ahafunze ntabwo bakemera hari umuzigo uvuye mu rwanda utambuka ku mupaka n'i burundi ntibemera hari umuzigo uzi n'aha ngaha imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga i burundi indagara imikeke byose byaturukaga i burundi none kugeza uyu mwanya ntabyo ku baturiye umupaka wa ruhwa ibura ry'ibicuruzwa byavaga mu baturanyi b'abarundi cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ryateje izamuka ry'ibiciro kuri bike bibonetse ariko nabyo kubibonera abaguzi bigakomeza kugorana kuko hari n'abitabiraga isoko rya bugarama bakuruwe n'ibivi Burundi ubu bahinnye akarenge barakennye twarakubiswe kubera ko nta kazi byashara ntabwo bikiboneka abarundi barazaga n'abashoramari bakaza ari benshi amafaranga akaboneka abarundi barahagaze n'abashoramari bari hagati dore imbuto zera mu rwanda kuntu zisa i burundi hera ironje ringanangana gutya uwarireba wese akagura ariko umushoramari arareba utu ni udukingura ndatujyana hehe niyo mpamvu twebwe baconje beba hano twayatayemwo ingaruka z'iyi mibanire idahagaze neza kuri ibi bihugu bituranyi zirarenga no ku buhahirane kuko n'abafite abavandimwe mu Burundi kujya kubasura bagenda bikandagira kumusura wajya ufite resite pasi ariko ntiwashoraho ubucuruzi urugendo uhita ugaruka nyine ku musura yawe ubonye baguteye baguhaye jeto nta bundi bwoba uhita ugaruka wirinda kuguma uramusura nyine ukagaruka kugera ku mupaka wa ruhu ubwawo ku munsi nk'uyu w'isoko wabaga ugaragaraho urujya n'uruza rw'abaturage bambuka bava cyangwa bajya mu Rwanda kuri ubu ibyo bisa n'ibyahagaze nubwo abaturage ari byo bifuza kugaruka mu buryo kw'imigenderanire y'abatuye ibihugu byombi byakomeje gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano kuri buri ruhande bisa n'ibitari hafi aha ibi bigashingirwa ahanini ku bibazo bihungabanya umutekano bikomeza kuvugwa muri tumwe mu duce twegereye imipaka u rwanda ruhana n'u Burundi turimo n'iyi bugarama ikindi kandi abategetsi mu nzego z'ibanze bakomeza gusaba abaturiye imipaka kwigengesera mu ngendo bagirira mu burundi birinda kunyura mu nzira zitazwi temistokre mutijima ijwi rya amerika ku mupaka wa ruha mu burengerazuba bw'u rwanda barakoze abanyamakuru bacu mu burundi no mu rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije ndabibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
amateka yerekana ko u rwanda rwaranzwe na politiki y'ivanguramoko mu kinyejana cya makumyabiri ku buryo yaje gukura kugeza ubwo agejeje igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mata abarenga miliyoni bahasize ubuzima bitijwe umurindi n'imbaraga z'urubyiruko rwateguwe kandi rukanakangurirwa urwango ese muri iki gihe urubyiruko by'umwihariko abari mu ishuri bakwiye gukora iki kugira ngo babashe guhangana n'ibintu bibangamira amahoro mu miryango bavukamo cyangwa se ku ishuri aho biga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda uyu munsi rero mu kiganiro ejo turaza kwibanda ku gikorwa cyabaye ku mpera z'iki cyumweru aho umuryango ejo youth eco ku bufatanye na neva again ikorera i huye ndetse na vision jeunesse nouvelle y'i rubavu bahurije hamwe abanyeshuri bo mu bigo cumi na bitatu mu mujyi wa kigali mu gikorwa ngarukamwaka gihuriza hamwe urubyiruko mu mashuri yisumbuye bakaganira ku nsanganyamatsiko iba yateguwe insanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro yo yagiraga iti amahoro atangirira muri nge ese ni iki nakoresha umwihariko wanjye mu guhangana n'ibibazo bibangamira amahoro mu miryango yacu ku ishuri aho twiga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda muri iki kiganiro tukaba turaza kumva icyo abanyeshuri bigiye kuri bagenzi babo ndetse tunasobanukirwe intandaro n'akamaro k'iki igikorwa ku muryango nyarwanda namwe tugiye ku bana muraza kudusangiza ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho dutuye tutibagiye kandi ko turaza no gukoresha nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri gatatu kabiri mutwoherereza ubutumwa bugufi ndetse n'imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram aho mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo njye mugiye kubana muri studio amazina yanjye nitwa Hussein Kayitare mbagezaho ikiganiro gihagarariwe na Roger Niyigena mu gihe Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze mu kiganiro turi burambure mu kanya gato cyane
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo amahoro atangirira muri nge niyo ntero mu gukangurira buri wese ko afite uruhare mu kubungabunga amahoro ese hakorwa iki kugira ngo aya mahoro asigasirwe kandi nagerwaho arindwe mu buryo burambye reka dutangire ikiganiro twumva cyo bamwe mu baturage bakora kugira ngo bimakaze umuco w'amahoro aho batuye iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika
ikintu cya mbere nkora ni ugusenga imana kuko imana burya ariyo ishobora byose igacengera mu mitima y'abantu ikabumvisha ko bagomba kugira cyane cyane urukundo ubwo ngewe iyo maze gusenga imana nsengera mu mutima wanjye ndushaho no kubwira abantu yuko mbere ya byose bagomba gushaka inzira y'imana ariko noneho nkagerageza guhuza abantu mu bibazo bafite nkabunga mu bibazo bafite kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu muryango icya mbere numva wakora nabanza byonyine nanjye nkimika amahoro nkirinda kuba nashwanana na mugenzi wanjye mbangamira umutekano byumvikana ko ubonye n'abantu barimo gushwana nawe wabakemura ni ukuvuga ngo nsanze nk'abantu barimo barwana ndabakiza icyo ni icya mbere ndabakiza hanyuma nkabumva nkumva icyo bapfaga nkasiga mbunze ushobora kutabahuriza hamwe kuko ntabwo byahita byoroha guhuza abantu bagiranye amakimbirane ku ruhande ku mpande zombi ngo babonere icyarimwe kuko buri wese aba arakaye cyangwa se atanifuza guhura na mugenzi we ariko ikintu ukoreye wabashije kubamenya ukamenya izo gurupe zombi cyangwa abo bantu bombi umwe ku ruhande rwe uramusanga ukumva igitekerezo cye ukumva icyo ashinza mugenzi wiwe ukumva nyine ikimubangamiye wamara kumwumva ukaba wasanga na wa wundi nawe ukamuganiriza ku ruhande rwe nawe ukamwumva iyo ubashije kubumva bombi rero wowe ku giti cyawe ushobora gutekereza ikintu wakora kugira ngo ubunge
reka dushimire abaturage kuri byinshi badusangije bityo nawe ukurikiye ikiganiro ejo niba ufite icyo ukora ugamije kubaka umuco w'amahoro igitekerezo cyawe gihawe ikaze mu kiganiro ejo reka ducunguze uburyo umwete maze tunyarukire kuri King David Academy rimwe mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali ahahurijwe abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na bamwe mu banyeshuri bitabiriye iki gikorwa igikorwa cya Public Speaking and Exchange ibi bizwi nk'ibiganiro mbwirwa ruhame
aba ni bamwe mu banyeshuri bitabiriye ibiganiro mbwirwaruhame bitegurwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije n'indi miryango itegamiye kuri leta yimakaza umuco w'amahoro nka visiyo jeunesse nouvelle na neva egeni rwanda iki ni igikorwa cyiza cyane turagikunda turi benshi kuko tungukira ubumenyi bugiye butandukanye wiga kuvuga mu ruhame ubona abandi bagenzi bawe mukaganira ku bintu bigiye bitandukanye ukumva ibitekerezo byabo ndetse n'ibitekerezo byawe ukabitanga mukabasha kungurana ibitekerezo impamvu nitabiriye igikorwa cya public speaking niko cyavugaga ku mahoro kandi nzi ko twese dukeneye amahoro muri twebwe hanyuma ikintu byamfashije ni uko ngomba kuguma nigisha bagenzi banjye ku mahoro kuko twese dukeneye amahoro kuwa makumyabiri na kane kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo abanyeshuri baturutse mu bigo cumi na bibiri byo mu mujyi wa kigali bahuriye mu kigo cy'ishuri cya king david academy maze baganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro atangirira muri njye aha kandi aba banyeshuri barakomeza batubwira ibyo babona bibangamira amahoro mu miryango ku mashuri ndetse no mu muryango mugari n'icyakorwa kugira ngo hatabaho ibibangamira amahoro ikimenyane kibangamira amahoro hari nk'igihe usanga wenda umwarimu umunyeshuri w'umuhanga akundwa cyane mu kigo kurushaho umunyeshuri wundi ushobora gukora cyane Bigas- bigatuma rero abanyeshuri bamwe na bamwe cyangwa se n'uwo nguwo wakoraga cyane acika intege cyangwa se ukabona ko ntacyo azijya ajya- ageraho kuko nta muntu n'umwe umwitaho murakoze icy'ingenzi mbona mu miryango ni uko aba- ba- ababyeyi bajya baganira n'abana babo bakarebera hamwe ibibazo bafite mu muryango bakabasha kubikemura bose hamwe ntawe bibangamiye byaba ngombwa yuko ari bibangamira hari igihe kugira ngo ugere ku mahoro ubanza kunyura mu bintu bigiye bitandukanye bibi kugira ngo ugire icyo ugeraho nyamara ngo nubwo abanyeshuri bishimira umusaruro bakura muri ibi biganiro mbwirwaruhame bamwe mu barimu baje baherekeje aba banyeshuri ngo basanga iki ari igikorwa cy'ingirakamaro kandi gifite aho kizageza ibigo byabo mu kubaka amahoro arambye mu rubyiruko ibi ni byo Uwimana Chantal ndetse na niyo twizera Darius bahuriraho reka ibindi tubumve bizafasha byinshi kuko tukimara kumenyeshwa insanganyamatsiko y'uyu mwaka y'uko amahoro atangirira muri buri muntu ku giti cye twaje kubona y'uko buri muntu wese yaba umusemburo w'amahoro ahaba aho akorera aho mu muryango ndetse no mu muryango mugari w'igihugu cyacu ubu rero icyo bizafasha bitugaragariza neza ko aba bana ari intangiriro yo kuba bakubaka amahoro muri bagenzi babo cyangwa se natwe mu bo dukorana umwihariko nagarukaho w'iki gikorwa ku banyeshuri birahura cyane n'amasomo yabo biga buri munsi kuko uh, iki gikorwa kiri mu bitumye aba banyeshuri bashobora kubasha kwagura ubwonko bwabo no gutekereza cyane bagatekereza kure bityo rero no mu masomo yabo n'ubundi bakenera gutekereza kwibumbira mu matsinda y'amahoro ndetse no kurwanya ikibaho kiva kikagera cyose iyi niyo ntero y'aba banyeshuri bitabiriye iki gikorwa cy'uyu mwaka aha kandi barakomeza batubwira uruhare rwabo nk'urubyiruko mu gukemura ibibangamira amahoro mu miryango ku mashuri ndetse no mu muryango mugari kuba twaje ahangaha bivuze ko twabaye intumwa z'amahoro nitwe tujya tugiye kuganiriza bagenzi bacu cyane yuko twe twe- nitwe imbaraga z'igihugu kandi zubaka z'ejo hazaza ni ukuvuga ngo ni twebwe rwanda rw'ejo turabanza twihugure twigishe bagenzi bacu bityo ababyeyi bazahinduka kubera twebwe ndetse n'ibyo n'ibyo twa- tuzaba twashyize mu bikorwa bizatuma u rwanda rw'ejo ruba uruzira amakimbirane
uruhare rw'urubyiruko ni uko tugomba kumva yuko amahoro atangira- atangira kuri twebwe kandi tugomba gutanga ikintu dufite arundi ruhare rwanjye nagira inshuti zawe wazihindura abo mukinana abo musengana n'abandi bantu bose mushobora kuba muhura mu ishuri bada- bada- badafite imyitwarire myiza cyangwa se bakora ibintu byateza amahoro make uruhare rw'urubyiruko rwo ni runini ko tubizi ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu rufite uruhare runini ushobora guhindura umuntu kandi urubyiruko akenshi icyo urwigishije nicyo rufata rero rufite ikintu kinini cyo gukora kuko mu gihe urwigishije ikintu kikarufata ni- no, no kugira ngo bakore ikintu bagikora neza rero iki kintu bakora ni ukuguma bavuga amahoro bakayasakaza na muri bagenzi babo
reka twizere ko ibyo abanyeshuri bakuye muri iki gikorwa bakomeje kubisangiza bagenzi babo batabashije kugeraho iki gikorwa cyabereye mu gusakaza ubwo ubutumwa
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iyo abana bageze muri ibi biganiro bya public speaking and exchange bashyirwa mu matsinda ku buryo buri umwe ahuzwa n'undi batiga ku kigo kimwe ubundi bagahabwa umukoro wo gukorana mu itsinda reka noneho dukurikire ikiganiro twagiranye na kanuma piyeri wari uhagarariye iyi gahunda ya public speaking and exchange adusobanurira iby'iyi gahunda
ibikorwa nk'ibi bya public speaking birategurwa nko mu nshingano za ejo youth eco mu rwego rwo guhuza urubyiruko ruturuka mu bigo by'amashuri bitandukanye bafite insanganyamatsiko bari buhurireho ndetse bakayiganiraho insanganyamatsiko y'umwaka iravuga ngo amahoro atangirira muri iki ni ubuhe buryo bw'ubuhanga nshobora gukoresha kugira ngo mpagarike cyangwa se mpindure ibibazo bihari mu miryango mu mashuri ndetse no mu muryango mugari ese wowe ku giti cyawe eh, ubona ari ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo eh, mu gukemura ibibangamira amahoro mu miryango yacu cyangwa se mu mashuri ndetse no mu muryango mugari amahoro abangamirwa n'ibintu byinshi ariko uburyo bwo kujya gushaka inzira nziza y'amahoro ntabwo ari bwinshi yewe ntibwarenga bubiri cyangwa butatu ariko ubw'ingenzi ni ibiganiro ni naho byose bitangirira iyo ibiganiro bidahari na ya nzira yindi biragoye ko yaboneka abandi bavuga intambara abandi bakavuga ibindi bitandukanye izo zose ni inzira zishobora gukoreshwa ariko iya mbere niyo kujya mu biganiro kandi ibiganiro ndibaza ko ari ikintu cy'ingenzi urubyiruko rukeneye kugira ngo bahere mu babyeyi baganira bazamuke ku ishuri baganire n'abo ba- bigana cyangwa se abarezi babo ndetse no mu muryango mugari bashobora kuba bashoboye kuganira noneho bakagaragaza ibibabangamiye basaba kubonerwa ibisubizo tumaze imyaka itanu cyangwa itandatu turi mu gikorwa cyo gukorana n'urubyiruko kugira ngo duteze twimakaze umuco w'amahoro tuwuteze imbere mbese mubona iki gikorwa hari umusaruro kimaze bimaze gutanga cyane umusaruro urahari dutangira twatangiye byitwa dibeti niyo foroma yari iriho tumaze kubona yuko urubyiruko rusa nkaho rurimo guhangana tunaganiriye nabo dusanga dukeneye guhinduka tuve muri dibeti tujye mu biganiro tujye mu biganiro cyangwa se mu gusangira ibiganiro kugira ngo buri wese yisange mu kiganiro kirimo gukorwa tuva muri dibeti tujya muri exchange mbere twakoranaga n'ibigo bitarenze bitanu cyangwa birindwi uyu munsi tugeze ku bigo cumi na bitatu cumi na bibiri nibyo dufite uyu mwaka twari twatumiye cumi na bitanu iki ni ikitwereka iki ni ikitwereka yuko abantu barimo kugenda basobanukirwa abarezi barimo kugenda basobanukirwa bakaduha umwanya mu bigo byabo gusobanura umushinga none tukaba turimo gutera iyo ntambwe kandi turimo kwaguka icyo twifuza kugeraho nabo dufatanyije ah, ni uko tubasha kubona urubyiruko dukorana narwo mu bigo by'amashuri dufatanyije n'abarimu babo abaza bahagarariye abo bana ah, mu gihe cya public speaking ni uko bashobora kugera ku rwego rwo kuyobora ibiganiro mu bigo byabo by'amashuri ndetse bafite abanyeshuri benshi kurushaho ndetse n'abandi barimu benshi ndetse n'ubuyobozi buhagarariye ikigo bagafatanya mu kurebera hamwe ibibazo bibangamiye amahoro mu bigo cyangwa se ibibazo runaka bisa- basanzwe bafite bicajwe no gushaka umuti atari impaka barimo kujya ahubwo basangira ijambo barebera hamwe uburyo umuti waboneka icyo kintu kiramutse kigezweho tuzaba tugeze ku ntego nyamukuru ya public speaking
inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ngira ngo murabyumva ko ibiganiro mbwirwaruhame ari kimwe mu bintu byakoreshwa mu kwimakaza umuco w'amahoro bityo namwe ntimudusangize ibitekerezo byanyu ese ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho dutuye ubutumwa rero bwanyu turaza gukomeza kubwakira ndetse n'ibitekerezo byanyu yaba kuri facebook ndetse na instagram aho mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo ariko kandi zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri nayo ni nimero mushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje gukurikiranaho ikiganiro ejo muri studio muri kumwe nanjye hussein kayitare ubagezaho ikiganiro gihagarariwe na roger niyigena mu gihe mizero crispe ari we uri ku buhanga bw'ibyuma mu kanya turakurikirana ikinamico nyiramubande
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mpagaze ahirengeye mu misozi igihumbi ndabona aho uri mu matama ateze ntushobora kunyumva ndazi yuko wakumva amajwi menshi aturuka impande n'impande gusa nagusabye wewe dusangire intango Indero y'amahoro nyitere wikirize maze ayo mabavu mbere amahoro asakara ngere hose
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukanaho abantu afite umugambi wo kubwira mbabazi bakavirwa hejuru n'iruhiza bakajya aho bazabana ubuziraherezo ariko se bahu mbabazi we ibi yaba yarabimenye aha yibereye mu kazi
mbaba ndashaka umupime mizure ubundi ndodere ikabutura ya pacanga nzajya nambara muri wikendi ngiye kurya abana Dagowe none Hey.
pacanga pacanga cyose kandi noneho ni ibiki ntayo uzi kugiye kurya abana Mm.
ariko noneho abana b'ubu mwabaye mute koko mbaba pacanga ni kukubwira ndashaka ufate udupande twose tw'ibitenge bya bindi byose byagiye bisaguka ubundi uduteranye unkoreremo ikabutura nguhita unambwira ngo nangaye nguha yavanse
sa ibitambaro byo rwose ndabifite Mm.
hanyuma rero uransigira ibihumbi bibiri magana atanu nuza uje kwifata uzanyongera ibindi bihumbi bibiri magana atanu waretse se nkayaguha yose ubundi narinda ngenda nkanayarya reka nyaguhe ariko gakuru Hey, ubundi amafaranga uyakura hehe ko nzi ko uri umunyeshuri mu rugo barayampa ngo reka kumbeshya gakuru hari amakuru mfite ariko ubundi tubwizanye ukuri Hey.
ko nzi neza ko uri umunyeshuri aya mafaranga uyakurahe nyamara rero ngewe ibintu urimo simbizi basisita waraye ha wanze kubyemera wowe mpima ngende n'ingaruka nzakubwira fureshi ukuntu ibintu bimeze
nyamara rero gakuru iyi myitwarire yawe utangiye si myiza uzajya umenya ko turi impunzi kandi rero tugomba kwitwararika
mwakoze rero kuba mwageze hano mu gihe twari twumvikanye uretse gakuru na mbabazi ntari kubona mbabazi we nta kibazo twavuganye yiteguye kuzadufasha
ninde wabuze impamvu ya gakuru ngewe ntayo nsi gakuru we nkeka ko mubo tuzakorera ubukangurambaga nawe azaba arimo kubera ko ntagishaka kunyumva Mm. n'ubu namunyuzeho ngo tuze ambwira ko nta kanya afite agiye gushaka bora Boro ziri iki se kandi ibyo nta kibazo reka turebe mm, ah, habana wowe nk'umuntu mukuru uzajya kwa papiyasi mu rugo rwe rwa kabiri mbabazi na minyone bazajya iwabo wa gakuru mbegeti wowe uzajya kwa habana dore ko banakwishimiye nanjye rero nzajya mu muryango wo kwa soronga none se ubu murabyumva mute urakoze abijo mu by'ukuri ntibyoroshye mwese mwumve ko uru rugendo dutangiye rukomeye Eh, rurakomeye Eh, cyane cyane nkanjye uzajya kwa papiyasi ntugusenga cyane rwose abandi nabo mukamenya uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru ese ko mutashyizemo n'abazazi wacu
minyo karame icyo kibazo warije ni cyiza kandi kiroroshye Aha ni cyiza nawe uzajya ugenda ubaganiza gahoro gahoro kuko niturangiza iyi miryango duhisemo tuzajya no mu yindi Eh, Eh, Mhm. reka rero twibukiranye ibyo tuzavugaho
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ni karibu mama haba amakuru y'iminsi myinshi turabona turi aho mwana wowe se amakuru yewe nanjye ndahawe gusa nyine maze iminsi muze cyane kubera akazi kenshi birumvikana ariko rwose uzagira unikubita agashyi ugaruke uturebe uzi ukuntu tuba twagukumbuye cyane Ni ukuri se birumvikana cyane rwose ahubwo se shere wanjye wagize ngo we turaherukana wumva rero umwana wanjye ni nacyo cyari kinzanye mu by'ukuri umwana wanjye ntakirya ntakiryama nibyo none rero narindi ngo dushake umuti w'ikibazo gihari kandi numva mfite igitekerezo ko nubona nyokoroma akomeje kwinangira hi nazagufasha nkaza nkakwimura ukajya kubana na habana muri iriya nzu yubatse ni ukuri mukaba mwihishemo rwose nzabakora buri kimwe cyose nshoboye nzajya mbatekera urumva mu gihe cy'amezi icyenda yose kandi ngize n'imana rwose mukabana ugahita utwita bizaba ari amezi meza Mm, kuko rwose uramutse ubyaye mwanagaragara kuko njye simbibonamo ikibazo umwana ni umugisha mama ibyo rwose wari watekereje nanjye mpora mbitekereza gutyo rwose ariko ikibazo ni marume aramutse abimenye yanyica ntabwo yandaza azabibwirwa n'iki se wa mwana wo kwa papiyasi sabine ko yagiye ntibasakuje bakagira ngo bagaceceka ubu se hari ukimuvuga
ikiriza tega amaboko wakire ijwi rivumera amahoro riguhamagare witabe karame
tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twabagejejeho kuri uyu munsi aho twaganiriye ku biganiro mbwirwaruhame aho umuryango ejo youth eco ku bufatanye na neva again rwanda i- ikorera i huye ndetse na vision jeunesse nouvelle ikorera i rubavu bahurije hamwe abanyeshuri bo mu bigo cumi na bitatu mu mujyi wa kigali mu mashuri yisumbuye nuko baganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro atangirira muri nge ese niki nakoresha ubuhanga bwanjye mu guhangana n'ibibazo bibangamira amahoro mu miryango yacu ku ishuri aho twiga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda ese wowe wari udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho mutuye zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi cyangwa mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro ejo tugicumbikira aha ariko ni ukuri tubashimiye kuba mudahwema kubana natwe buri gihe kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye hussein kayitare wabagezagaho ikiganiro cyari gihagarariwe na roger niyigena dushimire kandi mizero crispin wadufashije ku buhanga bw'ibyuma amahoro y'imana bane namwe cawo
ijwi ry'amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazwe twari twazindukanye ndabikibanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu banki no mu byanyu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangire ijambo